muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza se ni thomas kamirindi ubasuhuza mu kanya rero ni amakuru amakuru mu kanya tuza kuba turi kumwe ayo hirya no hino ku isi turaba turi kumwe na Pierre Claver niyo nkuru ariko rero mbibutse ko muri kutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turi mu rwanda nyine kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri hanyuma rero ni mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti no kuri facebook vewa radiyo yacu naho mushobora kuhasanga amakuru n'ibiganiro byacu igihe icyo ari cyo cyose ni ukuvuga ko muri uru muri iyo nketi y'abafaransa umushinjacyaha w'i Paris ubu ngubu idosiye bayimushyikirije bazayiga nibarangiza bafate icyemezo babihe urukiko uyu ni metere innocent twagiramungu kuri dosiye y'indege y'uwahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana iri mu bucamanza rero mu bufaransa mu minsi icyenda icyemezo cyo kurangiza ubuhunzi ku banyarwanda kizashyirwa mu bikorwa mu makuru yo hirya no hino ku isi rero nk'uko mbibabwiye mu kanya turaba turi kumwe na Pierre Claver niyo nkuru zimwe mu ngingo z'ingenzi zayo abantu barahunga imirwano y'amoko muri iyi turi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho gaza muri palestina abandi bantu babiri biciwe mu myigaragambyo yo kwamagana ko yoruzaremu iba umurwa mukuru wa isirayeli ni amakuru rero mugome ku maradiyo yanyu amakuru yo hirya no hino ku isi muri afurika n'ahandi tuyatangirire kuri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho hcr ivuga ko abaturage barenga ibihumbi bibiri na magana atandatu bahungiye muri uganda baturanye muri iki cyumweru kubera intambara z'amoko hagati y'abahema n'abarendu mu ntara ya ituri ni mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya rdc abahunga benshi ni abagore n'abana umuvugizi wa hcr cecil puyi yabwiye abanyamakuru ko abaturage batewe n'abantu bitwaje imipanga ingo zabo ziratwika muri ituri hakunze kuba imirwano hagati y'abahema n'abarendu akenshi bapfa amasambu Claver we
mu gihugu cya zimbabwe naho umwe mu barimyi n'aborozi b'abazungu bakomeye yari yirukanywe na perezida yakuwe ku butegetsi robert mugabe yabaye uwa mbere agarukanywe mu masongo yiwe ku butegetsi bushasha robert smart izina ryiwe yagarutse umutwe iwe ahitwa resibari kuva ejo ku munsi wa kane yari aherekejwe n'igisirikare cya zimbabwe hafi y'umugwa mukuru harare ariko ubirabye uwo murimyi akaba n'umworozi womenga ntiyari abiryohererewe simati yakiriwe rero n'amarira n'umunezero hamwe n'ibigumbagumba by'abandi bakozi b'abirabure bari bagumye mu mirima yiwe araheze imyaka itari mike uyu simati yarigumije araramutsa arabaramutsa yongera atembera mu nzu yiwe bisigaye ari umusaka umuhungu wiwe niwe yavuze ati ndanezerewe cyane kandi ni nk'imboneka rimwe kubona dusubiye mu bintu byacu mu gihe cy'ubukoroni rero abazungu bari barifatiye amasongo manini manini ahantu hamera cyane mu gihugu mu gihe abirabure bobo bari bagumye baba mu bice bitimbuka kandi bitari byigere binarimwa igihe perezida robert mugabe yabirukana amaguru adakora hasi yari yateguye ko ashaka ko abirabure nabo bo mu gihugu ciwe babaho neza ko amatongo yose yizizigwa n'abazungu badashika n'igice kimwe ku ijana ariko rero n'abanyazimbabwe begereye mugabe bari basubiriye muri aya matongo hamwe no korora ntibabifashe neza maze bituma ubutunzi busubira inyuma cyane ariko rero leta y'ubu ngubu ya perezida Mnangagwa isa n'ifite ubushake bwo kubagarura kuko ku itariki ya cumi na kane y'uku kwezi minisitiri w'imari wungirije wa zimbabwe terence mukupe yagiye muri zambia kureba abazungu bambuwe amasambu yabo rero ku ngoma ya robert mugabe babaye impunzi nuko abasaba gutahuka nabo bamwemereye ko biteguye kugaruka kuzahura ubukungu bw'igihugu cyabo zimbabwe muri kenya abapolisi bagize urugomo rukomeye mu gihe cy'imvururu z'amatora urwo rugomo rurimo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu nk'uko umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch wemeza ayo makuru uvuga rero ko wabaruye abagore n'abakobwa byibura mirongo itatu na batanu bafashwe ku ngufu n'abapolisi ariko rero hari abandi bantu nabo b'abakobwa n'abagore bagera kuri mirongo itatu na batandatu nabo bafashwe ku ngufu n'abandi bagizi ba nabi ibyo ari byo byose umuvugizi wa guverinoma ya kenya eric kiyarite kirayite yamaganye ibirego bya human rights watch hanyuma avuga ko ibyo ari byo byose bazakora amatohoza anketi rero grave
mu gihugu cya kameruni naho icyo gihugu cyahakanye amakuru avuga ko abasirikare bacu bajya gusa umupaka wa nigeria atari ubusha maze bakajya guterwa ibisagara birimo abihebye bitwa abaseparatisite mu gihe rero leta ya nigeria yoyo yari yazemeje isa kiroma ni umushikiranganji wo kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa leta ya kameruni yemeje ko kuvaho perezida w'icyo gihugu paul biya atangurije intambara yo kurwanya abo bihebyi b'abaseparatisite hamaze kuba ibitero bitari bike ku mupaka icyo gihugu gihana na nigeria ariko ko abasirikare ba kameruni batarajabuka ku mupaka na rimwe abo barwanyi b'abihebyi bimenyereza mu mashyamba ari ku rubibe rwa nigeria ngo kugira ngo baje gutera amakambi ya gisirikare yacu uko niko umushikiranganji yabishikirije yanavuze kandi ko abasirikare ba kameruni bivunye mu duce tutari duke kandi n'utundi duce mbere tuba twafashwe n'abo bihebyi tukagaruzwa haraheze igihe nk'indwi zibiri abo bihebyi bivuga ko bashaka kugira igihugu cyabo igihugu cyigenga cyabo bakanajya mbere n'imyemenyerezo ya gisirikare ku bice bya nigeria naho biri uko rero cameroon yihakana ko binjiye mu gihugu cya nigeria amakuru menshi avuga ko binjiye bobo bemera ko bagarukiye ku mupaka mu duce tuhari gusa ko batigeze binjira mu gihugu cya nigeria ariko ko basambuye amakambi amwe amwe ya gisirikare y'abo bihebye
guteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda karaveruwe dukomeze amakuru
dukomereze mu bice bya gaza ni mu buraruko bwo hagati aho abantu babiri bishwe mu gice cya gaza hari kuri uyu wa gatanu impamvu ni kubera imyigaragambyo yo kwiyamiriza ingingo yafashwe na amerika yo kwemera Jerusalem nk'umugwa mukuru wa israeli zakaria al kafarne afite imyaka mirongo ibiri n'ine hamwe n'ubundi atashoboye kumenyekana barashwe mu mutima n'amasasu y'abanyayisiraheli babaye abantu cumi biciwe muri icyo gice mu migumuko yadutse kuvaho amerika yemereje jerusalem nk'umugwa mukuru w'igihugu cya israel abanyapalestina nabo batandatu barakomerekejwe n'amasasu yica muri iyo migumuko yari yitabye mbere n'abantu barenga amajana n'amajana banateye n'amabuye abasirikare nk'uko ubwo bushikiranganji bw'umutekano mu gihugu cya palestina bubivuga abasirikare nabo ngo bivunye batera amagrenade bongera bararasa amasasu yica nk'uko abamenyeshamakuru babyiboneye amazi ari nayo igenzura icyo gice yari yasabye ko hoba imyiyerekano kindamusiga inyuma y'igisabisho cyo ku wa gatanu naho biri uko rero Jerusalem hoho hasa n'ahari agahengwe gatoya no mu bindi bihugu by'abarabu imigumuko nk'iyo iri kwiraba kuri uyu wa gatanu ho rero abanyajorodaniya barenga ijana bagize imyerekano imbere y'ubuserukizi bwa amerika n'ahitwa amana naho naho rero hari hacunzwe cyane bari bafite mbere n'ibyandiko bivuga ko Jerusalem hazoguma ari umugwa mukuru wa palesitina ibihe bidashira
muri Catalogne muri Espagne amashyaka aharanira ubwigenge yatsinze ku bwiganze busesuye amatora y'inteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko y'iyo ntara amatora yakoreshejwe na guverinoma ya minisitiri w'intebe Mariano Rajoy wa Espagne nyuma yo gusesa guverinoma ya Catalogne mu kwezi kwa cumi gushize perezida wa Catalogne wahungiye mu Bubiligi yavuze yuko yiteguye gutahuka avuga rero ko akiri perezida wa Catalogne Pierre Craveri urakoze inshuti z'ijwi ry'amerika ubu rero noneho tujye ku makuru yo mu biyaga bigari kandi mbibutse yuko mushobora no kudusanga ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu amakuru yo mu biyaga bigari ni ukuvuga ko hasigaye iminsi icyenda gusa kugira ngo icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva mu mwaka w'igihumbi magana igihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani icyo cyemezo rero kijya mu bikorwa mu kiganiro minisitiri ushinzwe iby'impunzi mu rwanda jean d'arc de bonheur yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi kigali noneho rero asaba abanyarwanda bose gutahuka avuga kandi ko leta yiteguye kubakira sumute kabuye yakurikiye iki kiganiro araduha inkuru mu kiganiro minisitiri ushinzwe iby'impunzi mu rwanda jean d'arc de bonheur yahaye itangazamakuru kuri wa gatanu yavuze ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe aribwo hatekerejwe icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva muri mirongo itanu n'icyenda kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani uyu muyobozi avuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryabaruraga icyo gihe impunzi z'abanyarwanda zigera ku bihumbi ijana ziri hirya no hino ku isi minisitiri ushinzwe impunzi mu rwanda de bonheur jean d'arc avuga ko muri iyi myaka itandatu ishize izo mpunzi zatashye ku bwinshi ku buryo ubu abagera ku bihumbi mirongo inani na bitandatu bamaze kugera mu rwanda minisitiri doboneri akavuga ko batarabona impapuro zibemerera kuguma mu gihugu bahungiyemo bakwihutira gutaha ntabwo u rwanda rugamije kuvuga ngo byanze bikunze nimutahe mwese nimuze mu gihugu kuko byagaragaye ko hari abafite ibikorwa hirya no hino mu bihugu bahungiyemo ibikorwa bibafasha kwiteza imbere abo ntabwo tubasaba kubisiga icyo tubasaba ni ukureka kwitwa impunzi bakareka sitati y'ubuhunzi noneho bakagana za ambasade zacu zikabafasha kubona ibyangombwa nk'abanyarwanda abifuza gutaha kandi nabo dufite icyizere cy'uko bazataha kuko tuzi neza ko hari abari bategereje kumva ko twongera igihe ariko mu by'ukuri nta gahunda yo kongera igihe ihari nta gahunda yo kongera ihari muri iki cyumweriro gisigaye gufata icyemezo birashoboka umunsi ntarengwa wo kuba abanyarwanda bahungiye hirya no hino ku isi bazaba batakitwa impunzi wagiye uhindurwa kubera ubwumvikane bw'ibihugu bicumbikiye izo mpunzi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr minisitiri doboneri akavuga ko ubu iki cyemezo kitazongera gusubira inyuma ariko nanone ko batazaza batazaba bafungiwe imiryango burundu ntabwo kuba tuvuga ko sitati rusange ivuyeho ku banyarwanda bivuze ko tubahejeje inyuma y'igihugu ntabwo aricyo bivuze abanyarwanda bose twiteguye kubakira leta y'u rwanda rero yarabiteganyije umunyarwanda wese uzakomeza gutaha nyuma y'icyo gihe tuzamwakira kandi tumufashe gusubira mu buzima busanzwe icyemezo cyo gukuraho sitati z'ubuhunzi ku banyarwanda kije nyuma y'aho u rwanda rutangaje ko rugiye kwakira abanyafurika bajyanywe bucakara kugurishirizwa mu gihugu cya libiya kuri minisitiri wo gucyura impunzi mu rwanda ngo u rwanda ntirwakwakira abanyamahanga ngo rwirengagize abenegihugu niba turimo dufata uruhare mu kwakira abimukira bari muri icyo gihugu cya libiya mwavuze kugira ngo bareke kubaho nta sitati bagira ni gute twareka abana b'abanyarwanda bakabaho nta sitati bagira bakabaho bazerera niko nabyita mu nyemere nkoresha iryo jambo icyiza rero ni uko bahitamo bagataha aba bayobozi ba minisiteri yo gucyura impunzi mu rwanda bavuga ko umunyarwanda utarahawe ibyangombwa n'igihugu yahungiyemo azagira ibibazo nyuma y'uko itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi irangira bwana rwahama jean claude umuyobozi ushinzwe iby'impunzi muri minisiteri yo gucyura impunzi mu rwanda umuntu wari ufite sitati y'ubuhunzi iyo akuyeho iyo sitati y'ubuhunzi ni ukuvuga ngo aba abahindutse umuntu udafite amategeko amurengera ibyo rero ntabwo tubyifuza ku banyarwanda ariyo mpamvu tumaze imyaka yose tubashishikariza gutahuka cyangwa gusaba ibyangombwa bibemerera kuba muri ibyo bihugu mu buryo bwemewe n'amategeko kugeza ubu minisiteri yo gucyura impunzi irabarura abanyarwanda bagera ku bihumbi cumi na birindwi bakiri hirya no hino ku isi ariko iyi minisiteri ikizera ko mu minsi icyenda isigaye ngo itariki ntarengwa igere aba banyarwanda nabo bazaba bamaze gutahuka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr rigenera buri mpunzi itashye ibiribwa bimara amezi atatu igahabwa ubwishingizi bwo kwivuza mu gihe cy'umwaka buri muntu mukuru akagenerwa amadolari y'amerika magana mirongo itanu ni ukuvuga arenga ibihumbi magana abiri mu mafaranga y'u rwanda umwana agahabwa amadolari ijana na mirongo itanu kuri buri muntu ni ukuvuga asaga ibihumbi ijana na makumyabiri mu mafaranga y'u rwanda gusa iyi mpamba ntireba umunyarwanda uzataha nyuma y'itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali asumta reka eric bagira ubusa akwakire kuri iki kibazo cy'inda mu bana b'abangavu mu rwanda amwe mu madini nayo yiyemeje gufatanya na leta n'ababyeyi kugishakira umuti eric inzego zitandukanye mu rwanda zikomeje kugaragaza ikibazo cy'abangavu batwara inda zitateganijwe ko gihangayikishije kandi intego ni ukukirwanya mu ngufu zishoboka zose abanyamadini nabo bari muri urwo rugamba musenyeri onesiforo urwaje na bagenzi be mu itorero anglikani mu rwanda barasanga ikibanza ari ugutanga amasomo agamije gukumira inda zitateganijwe kuko ikibazo giteye inkeke kubona umwana abyara undi mwana ninde ugiye kurera undi hanyuma mu babyeyi bongereye ibibazo by'ubukungu abantu bafite mu miryango yabo bigiye kugenda bite twero icyo dukora nk'itorero ni ukurinda kwa kundi kuruta kuvura ndetse kuruta no guhana musenyeri rwaje avuga ko zimwe mu mpamvu zituma iki kibazo gikaza umurego harimo n'iterambere ry'ikoranabuhanga iyo umwana yiriwe kuri filime filime irebana imibonano mpuzabitsina ejo ejo bundi n'ibindi bimeze bityo agahura n'ibyo bishuko ni ukuvuga umuhungu akagenda noneho agashukashuka umukobwa bangana turababwira tuti nyabuna ikoranabuhanga ni ryiza pe ariko tumenye uko turikoresha ariko ubona hamwe na hamwe birekura bakajya mu byo bashaka n'igipolisi cy'u rwanda hari izindi mpamvu kibona inda zitateganijwe mu bangavu zikomeje kwiyongera cip emmanuel hitayezu ni umuvugizi wa polisi mu mujyi wa kigali umuco byagaragaye yuko ari kimwe mu bituma abana b'abangavu batwara inda zitateganyijwe kamubwira ati mwana wanjye ngiye kuzapfa ntabonye umwuzukuru ubukene mu miryango nacyo ni ikibazo gikomeye cyane umwana w'umukobwa urumva iyo amaze kugera ku myaka y'ubwangavu aba akeneye kwisiga aba akeneye kwambara agakweto keza aba atangiye kuvuga ati reka nitware neza ahari nazabona umuntu uzambaza izina uyu munsi rwose ba nyakubahwa abayobozi ndabizi ko muri abavuga ari kumvikana dufite ikibazo cy'ababyeyi batakigira resiponsabirite batakigira igisure ku bana babo ni ikibazo gikomeye cyane umuvugizi w'igipolisi mu mujyi wa kigali agasaba ko abandi bategetsi bahwitura abagize umuryango ba nyakuba rwose reka tubasabe mwongere mudufashe mushishikarize ababyeyi kongera kwita ku bana umubyeyi amenya umwana we aho yagiye uzi ko hari igihe usanga hari umwana umara ukwezi kose atabona papa we atabona mama we bitewe n'iki arabyuka saa kumi n'imwe za mu gitondo akagenda akagaruka saa yine z'ijoro saa tanu z'ijoro iyo bigeze ku buremere bw'iki kibazo bisigaye bitera ipfunwa abategetsi kugaruka ku mibare mu ruhame igaragaza uko gihagaze njyewe bitewe n'uwabinkoreye n'uko yabigenje numva ntabona igihano muboneye nese ko wagutera inda nta nagufashe n'ababyeyi bawe ntibakumve bambona ari ikibazo gikomeye sinabona igihano ntamu uwo ni umwe mu bangavu batwaye inda afite imyaka cumi n'irindwi y'amavuko yiga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye bimuviramo kuva mu ishuri avuga ko yabyaye mu nzira zitoroshye umwana yisi hirwe yadusobanuriye imvano y'iryo zina iyo ngendera ku mubabaro nagizemo twite ngewe ko bwanjye rwose niyo nza kubona uko iyo ndimvaho ikamvaho nari kumva binesheje kuko numvaga igihe cyaburaga ngo nige cyari gitoya ubwo nyine namwisi hirwe kubera yuko nta n'uwimara yanyihereye ubwo nta kindi navuga minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango nayo yemera ko iki kibazo kitoroshye igasaba ko inzego zose zirimo iz'abihaye imana zakigira icyazo kuko minisiteri yonyine ntacyo yakwishoboza itangaza kandi ko itazajenjekera abakora ibyaha byo gutera inda abangavu madame supera senyera safari ni minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ndetse turanashaka no kugira ngo aba banyabyaha bahohotera abana babasambanye imburagihe tujye dufata n'amazina yabo tuyajyane mu midugudu yabo tuyashyire tuyapiburiye abantu babimenye bamenye ko uwo muntu yahemukiye umuryango kuko niba ari icyaha kibi kibaho ni iki cyaha iki cyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina umuntu atarageza igihe utabyemeye ni icyaha kibi cyane ntaho kiba gitaniye no kwica umuntu ariyo mpamvu rero twongera gusaba rwose itorero ndetse no mu materaniro aho duhurira rwose iki kintu kijye kigarukwaho abantu bacyamagane imibare yabaruwe n'ubutegetsi muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi igaragaza ko abatwaye inda zitateguwe bari mu bihumbi cumi na birindwi mu gihugu hose imibare ya polisi ivuga ko mu mujyi wa kigali honyine ababarirwa muri magana ane na makumyabiri na barindwi basambanijwe muri bo makumyabiri n'umunani nibo bamenyekanye ko batwite inda zititezwe polisi ivuga ko iyi mibare nayo ishobora kuba ari nk'agatonyanga mu nyanja ihereye ku bibera mu miryango ntibimenyekane umwana akaza aza kutwitabaza ariko igihe cyari cyararenze nibwo tubasha kumenya ikibazo niyo mpamvu ureba ziriya kese zigera muri makumyabiri n'umunani nizo twabashe kuregisitaringa muri rekodisi zacu zijyanye no gutwita kw'abangavu ariko ibibera mu miryango hari iwacu ni ishyano ryose hari ibivugwa bikumvikana mu matwi ya bamwe nk'ibitangiye kurenga imyumvire ya muntu aho umubyeyi atera inda uwo yibyariye bikazarangira ateye inda n'umwuzukuru we tega amatwi urugero rwa polisi mu mujyi wa kigali mu minsi yashize mwumvishe umuntu wo muri gatenga wateye inda umwana we w'umukobwa yari afite ngira ngo imyaka cumi n'ingahe ngira ngo ni nka cumi n'irindwi umwana atwite biba ngombwa yuko ahunga ajya uganda agezeyo abayo abyarirayo ngira ngo yagarutse umwana afite imyaka ngira ngo nayo ni nka- ni muri cumi na cumi n'itanu cumi n'itanu n'ingahe agarutse wa wundi wateye inda umukobwa we arongera atera inda umwuzukuru we. nta mezi nk'abiri ashize bimenyekanye yuko uwo mubyeyi ari we wateye inda umwuzukuru we. uwo mwana yarabyaye harya ubwo uwo mwana azitwa iki?
ahagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali eric urakoze noneho tujye mu bufaransa aho umugenzacyaha jean marc herbo wasimbuye marc trevidic muri dosiye y'indege wahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana yatangaje ko yarangije anketi ariko rero ntibirangiriye aho n'ikiriro kigiye gukurikiraho nibyo mvuganyeho mu kanya gashize na maître innocent twagiramungu kuri telefone maître twagiramungu ni uwo mu rugaga rw'abavoka rw'i buruseli mu bubirigi mu by'ukuri ya nketi zatangiye mu bufaransa baziha abacamanza bigenga ako kazi rero iyo bakarangije eh, idosiye ba- bavuga ko anketi zabo zirangiye noneho bakabishyikiriza ubushinjacyaha ni ukuvuga parike ubwo bushinjacyaha rero umushinjacyaha ah, agafata icyemezo bishobora gufata igihe gitoya cyangwa- cyangwa se igihe kinini agafata icyemezo cyo gusaba urukiko ko rwakurikirana idosiye rukaza rukazahamagaza abakurikiranywe kugira ngo baburanishe cyangwa se yabona nta bimenyetso bif- bihari bikomeye ah, abakoze amanketi bamuhaye akaba yasaba urukiko ko bafata icyemezo cyo kutazakurikirana abaregwa ubwo rero eh, ni ukuvuga ko ni ibyo bintu bibiri bishoboka ni ukuvuga ko muri uru- muri iyo nketi y'abafaransa umushinjacyaha w'i Paris ubu ngubu idosiye bayimushyikirije Ah, n'aba- n'abantu bamu- bamwunga- bamwunganira mu biro bye baza- bazayiga nibarangiza bafate icyemezo babihe urukiko kugira ngo kandi barubwire ko rugomba gukomeza cyangwa se niba babona nta bimenyetso bigaragara bituma aba- abakurikiranywe baza bahamwa n'ibyaha nabwo bashobora gusaba uh, urukiko ko ru- rwazazwa ko abantu batakurikiranwa iyo byose uko bigomba kugenda hagomba kuzabaho uh, umunsi uh, urwo rukiko rwabi- rwashyikirijwe rukaza rukazateganya gahunda yo kugira ngo ruzafate icyemezo cyo gukomeza gukurikirana abo bantu cyangwa se uh, guhagarika uh, ibyo kubakurikirana ni ukuvuga mu gifaransa bita norge none se muri uko gukurikirana dosiye mu rwego rw'ubushinjacyaha abaregwa bashobora guhamagarwa nanone Eh, mu by'ukuri eh, abaregwa biba biba byarangiye ariko ubushinjacyaha bushobora gusanga hari eh, ibyo twita za devoir complementaire ni ukuvuga hari ibyo aba- abacamanza bakurikiranye mu mu bya nketi batakoze neza bakaba basaba ko eh, ibikorwa bishobora kuba kuba ukurikiranwe cyangwa se umutangabuhamya runaka runaka ashobora kongera kumva bishobora kuba se kujya gushaka ibindi bimenyetso runaka Eh, birashoboka ko ubushinjacyaha bushobora gusanga hari eh, hakenewe gutohoza ku bindi bintu bimwe na bimwe Eh, ubwo rero byose urumva ni ubushinjacyaha nibwo buba bufite iyo responsabilite no- ni akazi ka- katoroshye no gufata icyemezo eh, mu madosiye cyane cyane nk'aya ngaya aba akomeye Eh, ubwo rero ni ukubategereza nta kundi bashobora kubyihutisha se cyangwa se eh, bagatinda ko ari ukubishyikiriza urukiko cyangwa se kuba basaba ko hari ibindi byatohozwa mu magambo make ni ukuvuga ko iyi dosiye iracyakururana nimba ariko twabivuga Eh, iracyafite igihe kirekire mu by'ukuri umunsi yashyikirijwe urukiko byaba ubushinjacyaha bwa- busaba ko eh, eh, abakurikiranwa ba- ba- batakurikiranwa yaba se gu- gusaba urukiko ko rwabakomeza kubakurikirana murumva ko hakiri igihe Eh, hari n'ubwo ubushinjacyaha bushobora kuvuga buti twebwe turabona nketi ibyo yagezeho nta bimenyetso bihari bihama bishinja icyaha abanga bakurikirana muri ntabwo dushaka kugira ngo tujye guseba mu rukiko kubera ko tudafite ibimenyetso bifatika icyo gihe iyo babikoze byanze bikunze haba odiyanse haba urukiko rugahamagaza niba harimo ba patisive ni ukuvuga abarenganye basaba kurenganurwa muri ibyo bintu barongera abantu bakaza muri odiyanse bashobora nabo kuba basaba urukiko ko rutakurikira umwanzuro wenda wa parike niba niba ubushinjacyaha busaba ko urukiko rutakurikirana abakurikiranwe nk'aho bakaba basaba wenda ko hatohozwa ibindi bintu ariko icyo gihe birumvikana urukiko ni rwo rugomba kureba niba ibyo bintu bisabwa kongera gutohozwaho ari ibintu bikomeye bishobora kugira icyo byahindura ku myumvire urukiko rushobora kuba rufite bitewe n'icyo n'icyemezo n'ubusabe bwa bw'ubushinjacyaha metere twagira mu ngundi abashimiye cyane urakoze tomasi kaminda gushimiye nawe muri mwese ku ijwi rya amerika
ijwi rya amerika akorera ni akazi katujyanye kuri siporo reka duhere mu rwanda turi kumwe na jean claude munyandinda jean claude we shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere igeze ku munsi wa cumi
niko bimeze koko toma nanagushimira cyane imikino rero iteganyijwe niyo ku munsi wa cumi wa shampiyona nanakubwira ko yatangiye uyu munsi wa gatanu aho hakinwa umukino umwe rukumbi polisi ofite yakira sanirayizi ku kibuga cyo ku kicukiro ariko ikipe ya polisi ofite ihura n'ingorane ikirwa na sanirayizi ibitego bibiri kuri kimwe ni ukuvuga ngo yatunguwe kubera ko yari izi ko nibura iza kubona amanota atatu yatuma ishatira amakipe ari ku isonga muri shampiyona ariko rero kuri uyu munsi polisi yatsinzwe bibiri kuri kimwe na sanirayizi indi mikino isigaye itanu iteganyijwe ku munsi w'ejo kuwa gatandatu aho miroplast izakira rayon siporo kuri stade kwa mironko hari igikondo bugesera ikakira ayi kigali bazakinira ku kibuga cy'inyamata mu bugesera undi mukino uzahuza kirehe fc na marine bakazahurira i nyakarambi hanyuma kiyovu siporo ihure na etensere kuri stade de la miti hariya kumena undi mukino uteganyijwe ku munsi w'ejo ni espoir fc izakira mukura bagakinira kuri stade kamarampaka ni hari rusizi ahitwaga cyangwa ubukera hanyuma indi mikino ibiri isigaye toma yo kuri uyu munsi wa cumi wa shampiyona ikazakinwa kuwa gatatu w'icyumweru gitaha aperefuse yakira musanze hanyuma umukino wa aperefuse na musanze uzabera kuri stade ya regionali nyamirambo kigali hanyuma undi mukino uhuze igicumbi n'amagaju bazakinira igicumbi ubu rero uyu mupira warangiye uyu munsi ntacyo wahinduye ku myanya amakipe afite
nibyo koko nk'uko mubivuze nta ntacyahindutse cyane ku rutonde kuko ikipe ya kigali iracyari ku mwanya wa mbere n'amanota cumi n'arindwi kiyovu siporo ikaba iya kabiri nayo ifite cumi n'arindwi aperefuse ikaza ku mwanya wa gatatu ifite amanota cumi n'atandatu polisi efuse nubwo yatsinzwe iracyari ku mwanya wa kane n'amanota cumi n'atanu ariko ikipe ya sanirayizi ikayikurikira ikagira n'amanota cumi n'atanu rayon siporo iya gatandatu n'amanota cumi n'ane jean claude ndagushimiye noneho reka na evariste nziko banyankaye bujumbura kwakira urakoze wikendi nziza murakoze n'amatoma evariste rero nyine mu burundi ndaho irushanwa ry'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere rirasubukura shampiyona irasubukura muri iyi wikendi nyuma yo gutahuka kw'intamba mu rugamba intamba mu rugamba zari muri sekafa muri kenya niko se evariste we abafana b'umupira w'amaguru biteguye gute shampiyona ko ikomeza
shampiyona abakunzi b'umupira w'amaguru ntibayiteguriye neza bayiteguye batanezerewe cyane n'umwimbu mu intamba mu rugamba watahukanye uvuye muri sekafa mu gihe byibonekeza ko umugwi w'intamba mu rugamba wari ufite amanota menshi wahabwa n'abakunzi b'umupira w'amaguru na bamwe mu bari batunganije ihiganwa rya sekafa ry'uno mwaka ryabereye muri kenya baha amahirwe mu gihugu w'intamba mu rugamba ariko utatahukanye igikombe utatahukanye n'ikibanza cya kabiri utatahukanye n'ikibanza cya gatatu ahubwo wabaye uwa kane
none se ubwo urashaka kuvuga yuko batazajya ku bibuga by'imipira muri stade gushyigikira amakipe yabo
abakunzi b'umupira w'amaguru muri ino minsi batanezerewe n'ibiri ko biraba ni cyane cyane abo mu gisagara cya bujumbura aho usanga ku kibuga cyitiriwe umugano rudoviko rwa gasore mu myaka iheze bahora bakubita bakazima uno munsi haza abantu imbarugwa bakavuga bati uno munsi nta mupira tuza kuraba ku kibuga cyitiriwe umugano rudoviko rwa gasore ariko ni ukubwira tomasi yuko mu gihugu hagati hoho ibibuga bishasha biriko kubakwa na bamwe mu bategetsi ku rwego rw'intara abakuze umupira w'amaguru baraza kurorera izo nkino ku bwinshi ku buryo evariste ndagushimiye cyane evariste nzi ko banyankana mwe inshuti mwese murakarama umugoroba mwiza